muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywa inshuti zacu mwiriwe neza ni thomas kamirindi ubasuhuza mu burundi radiyo ijwi ry'amerika murayikurikira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ariko rero ni mujye no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu kuri yutube no kuri facebook voa radiyo yacu maze mukurikire iki kiganiro cyanyu murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
murisanga rero koko duherutse kuganira ku bibazo n'uburenganzira by'abakozi bo mu rugo mu rwanda muri icyo kiganiro umwe mu banywanyi b'ijwi ry'amerika witwa kana asiteri yadusabye gushakira umwanya n'ibibazo n'uburenganzira by'abakozi bo mu nzu mu burundi ni mu mwumve nsanzwe ndi mu gisagara cya uvira muri congo ariko ndi umurundi abakozi bo mu rugo turarenganwa rwose uno munsi baba bavuga ku bantu bafite amakonta n'amashyirahamwe cyangwa na leta mbega se tweho tugire ubwiyumvikanire n'abadukoresha none se siko bigenda
ntibiyumvira kutubwirizwa cyane ngo hari impinduka ibiciro natwe bidukorako ubwo ko ntiturenganwa mwo turonderera hari ishyirahamwe rihurikiyemo abakozi bo mu nzu mu burundi mwo muturonderera uburongo iryo shyirahamwe bita kadede katede burundi tukamwibarizana n'umuzi wa mukozi uwo ni umunywanyi w'ijwi ry'amerika witwa kana asiteri uko rero yabidusabye twabikoze kandi tubona koko igisubizo cyiza uyu munsi rero twabatumiriye manirambona rishari uhagarariye mu mategeko urunani rw'amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu n'ay'abakoresha katede ni ukuvuga mu gifaransa collectif des associations des travailleurs domestiques et celle des employeurs du burundi manirambona uraho neza amahoro neza amahoro neza urakomeye turashima imana n'ukuri turakomeye imeze neza ikaze muri iki kiganiro ariko kandi ngushimira cyane umwanya uboneye abanywanyi b'ijwi ry'amerika nibo babyifuje ngo mwiganirire iki kibazo nicyo nkunda gutangiriraho iyo turi kuri bibazo umukozi wo mu rugo ni muntu ki umukozi wo mu nzu akora iki murakoze cyane thomas kamirindi hanyuma umukozi wo mu rugo ni umuntu nk'abandi yavutse nk'uko abandi bose bavutse hanyuma bafite imirimo itandukanye abakozi bo mu rugo hari abakora ubuzi bwo guteka hari abakora ubuzi bwo kuraba abana hari abakora ubuzi bw'urupangu bw'isuku harimo abanyezamu harimo ba bandi usanga bakora mu tubotike no mu buriro buto buto na bunini hariho usanga bakora mu bubare butandukanye batagira amakontra hariho ba bandi usanga ari abungere abandi bose usanga bakorera abandi udukorwa dutandukanye two mu ngo abo bose ni abakozi bo mu nzu rero muri rusange rero umukozi wo mu nzu ni umuntu ukirumara mu muryango afite akamaro gakomeye cyane kuko ingo nyinshi zitarimo abakozi bo mu nzu ubuzi bwinshi ntibwagenda neza ubu se mu burundi muzi mugereranyije igitigiri cy'abakozi bo mu nzu baba bahari
abakozi bo mu nzu mu gihugu cy'u Burundi ni abatari bake ariko mu gisagara cya bujumbura twari dufite ibiharuro by'imfatakibanza mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda twari dufite ibiharuro by'imfatakibanza biri hagati y'ibihumbi ijana n'ibihumbi ijana na mirongo ibiri eh, aho hari mu gisagara cya bujumbura gusa byumvikana rero yuko mu gihugu cyose eh, abakozi bo mu nzu ni benshi kandi twabasiguriye yuko bari mu bisata bitandukanye bigize eh, ubuzima butuma abantu bashobora kubaho yego igitigiri kingana gutyo rero kivuze yuko bafite n'uruhare runini mu bukungu mu bukungu bw'igihugu Eh, abakozi bo mu nzu bafise uruharantangere mu bukungu bw'igihugu Eh, kubera igituma bafise uruharantangere mu bukungu bw'igihugu novuga yuko niko rufatiro rw'ubuzi bwose buriho bukorwa mu gihugu Eh, kubera abakozi bo mu nzu mu gihe baba batariho eh, ubuzi bwose ntabwo bwashobora gushoboka kuko nta muntu yogenda muri delegisiyo gukora akazi kiwe nta mwarimu yogenda kwigisha nta muntu yogenda kugira ikindi kintu na kimwe ashobora gukora ngo kigende neza Eh, umukozi wiwe wo mu rugo mu gihe yoba atariko ararangura imirimo rero abakozi bo mu rugo ni bamwe mu bantu bafite uruharantangere eh, mu buzima bw'igihugu canke mu butunzi bw'igihugu eh, kubera nta muntu yosiga umwana mu nzu w'uruyoya ngo agende ku kazi gutunganya akazi k'igihugu eh, canke akazi k'ishirahamwe runaka mu gihe atamukozi wo mu nzu afise abakozi bo mu nzu rero ni bamwe mu bagize iterambere ry'igihugu kandi nabo mu batuma ubutunzi bw'igihugu bushobora kwiyongera kuko atamukozi wo mu nzu ahari ubutunzi bw'igihugu ntibwoshoboka kubera baba babugwiza baba bikora ibyabo baba abakozi ba leta eh, nta n'umwe akazi ke gashobora kugenda neza mu gihe ataza gushika fungura mu gihe ataza gusanga umwana wiwe yafashwe neza muri rusange rero turi bamwe eh, mu bafite akamaro abakozi bo mu nzu namwe bafite akamaro ntangere mu buzima bw'igihugu kandi ni bamwe mu bafite uruhara ntangere mu bijanye n'iterambere ry'igihugu mu buryo butandukanye haba mu by'ubutunzi cyangwa mu by'imibano none se ko hari abantu bavuga ko ari abakozi mu gifaransa ngo invisible ni ukuvuga ijisho ritabona ibyo ngibyo mubyakira mute Eh, abantu bavuga gutyo yuko ryo ijisho ritabona biranavana n'ingene eh, abantu biyumvira ariko twagomba kubabwira yuko mu kirundi hariho umugani baca ngo amata ya kera ntagiho mu rutaro Eh, ubu bunyi ba abakozi bo mu nzu baramaze gutahura yuko bafite uruhara ntangere kandi si abakozi bo mu nzu gusa na leta ubwayo murabona y'uburundi yuko igize iminsi iki irakora cyane ku kijyanye n'ingene abakozi bo mu nzu bokora borohewe eh, ingene bokora bari mu mategeko n'ingene bokora ubuzi bwabo bugenda neza bafite nanone amategeko abagenga ibyo byose rero eh, tumaze kubona inama nshingamateka imaze kuri ico kintu inama nkinguzamateka ikagira ico kivuze ko inama nshingangandi ikagira ico kivuze ko nyene icyubahiro umukuru w'igihugu agashira igikumu ku itegeko rigenga akazi ririmo n'abo bakozi bo mu nzu birumvikana rwose yuko eh, abakozi bo mu nzu ari kirumara mu miryango ari kirumara mu gihugu ari kirumara mu iterambere ry'igihugu no mu iterambere ryabo ubwabo nyene ukomoje aho ngaho nyine ku kibazo cy'amategeko kandi iyo uganiriye n'abakozi bo mu nzu iyo uganiriye n'abakozi bo mu rugo bafite icyo kibazo cy'amategeko batazi amategeko abarengera niba koko ayo mategeko ahari none aho ngaho mu burundi itegeko rishyashya rigenga umurimo rigenga akazi rigenera uwuhe mwanya rigenera uruhe ruhare umukozi wo mu nzu Eh, itegeko rishasha rigenga abakozi n'akazi mu gihugu c'u Burundi eh, nagomba kubabwira yuko igihugu c'u Burundi cyamaze imyaka myinshi eh, amaleta menshi yagiye akurakuranwa umukozi wo mu nzu akora akazi nk'umunyakiraka eh, atagira itegeko rimugenga hama rero novuga yuko ibibazo by'abakozi bo mu nzu eh, byatanguye kwigwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na cumi na rimwe kubandanya eh, niho twavuga yuko leta y'u Burundi yatanguye kubifata mu ntoke hama rero eh, buka- tukaba dushima intambwe bigeze ko eh, kubera bigaragara neza yuko mu itegeko rishasha rigenga abakozi n'akazi leta y'u Burundi yagerageje kugira ishaka uko ishoboye kose iri kumwe n'abandi bagiye bafashanya tugenda dutanga ivyiyumviro Eh, izindi rero twatanze dusaba yuko abakozi bo mu nzu boba bafite amategeko novuga yuko abakingira novuga yuko leta y'uburundi yayifashe nka nkama kuko muri iri tegeko rishasha rigenga abakozi n'akazi eh, iki gitabo caragiyemwo abakozi bo mu nzu Eh, murabona rero yuko hazoba harimo ibintu byinshi hazoba harimo ingene umukozi ashobora gukora atekaniwe ahakorera akingiwe afite amasezerano amuhuza hagati yiwe n'umukoresha wiwe ni ukuvuga kontra isinye Eh, hama rero kontra iyo imaze gusinya habamo ibintu byinshi habamo bimwe bikingira umukozi muga n'ibindi bikingira umukoresha ku mpande zose rero n'aho iyo kontra itaragaragara ingene zo bitunganijwe mugatuma zikumva ko hariho kontra y'akazi kontra ibivuga ku mpande zose ibikingira umukozi n'ibikingira umukoresha cyangwa ibihana uruhande rumwe mu gihe rwarengereye urundi ico ni ikintu cyiza dushimira leta y'uburundi nawe byafasha mbere kugira ngo ico kintu kije mu ngiro hanyuma ikindi naco ni ikintu kijyanye no gutesanyirizwa kazoza mu gihe umukozi rero akingiye afite amasezerano amugenga hagati yiwe n'umukoresha hama agateganyirizwa kazoza kugira ngo igihe azoba ageze mu zabukuru bizashobore gukunda ingene ubuzima bwiwe bushobora kubandanya ico ni ikintu ciza hama rero ko noneho guhera mu nama nshiranganji gushika ku nyine ncubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi bamaze gutera igikumu kuri ico gitabo gishasha kigenga abakozi n'akazi turindiriye rero rwa spesiale y'amategeko mperekeza azobasigura neza ingene ico gisata gishobora gukora n'ingene ayo masezerano azoba ameze twizere neza rero yuko bizogenda neza kandi bizogira akamaro hama twaba twizeye yuko igihe ayo mategeko mperekeza azoba amaze gutungana akazi ko mu nzu kazoba akazi keza cyane n'abagakora bakubahirizwa ibintu bikagenda neza muri rusange rero twavuga yuko uburundi buramaze gutera intambwe ikomeye cyane ku bijyanye n'akazi ko mu nzu n'abasanzwe bagakora aribo bitwa abakozi bo mu nzu
igira hirya ariko mada ntiwinyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe duwe n'ubwo Eh, yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mana shofe we ndabona shaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye niye kwetu ni bugo Reka da.
ndiye bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa twigende kombo tagisi yaje taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolence ya Groya.
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro murisanga umutumirwa manirambona richard ahagarariye mu rwego rw'amategeko urunani rw'amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu n'ay'abakoresha katede maze rero richard nk'uko ubizi iki kiganiro ni icy'umutumire n'abanywanyi b'ijwi ry'amerika ubwabo kuri telefone dufite fideli batakanwa na eri ndayihimbaze fideli batakanwa urahora urakomeye yego tura- turakomeye turabumva neza cyane mbwira umutumire aho uherereye yego mperereye mu burundi mu gisagara cya bujumbura neza na neza mu kamenge ku bya cumi na rimwe igitekerezo cyangwa Yego.
ikibazo bonge n'igitekerezo nakunda gushyikiriza giherekejwe n'inyunganizi Eh, nta- nanjye aho mbaye nsanzwe ndumukoresha ndafise ubunkorera akazi nkako nyine ko mu nzu ni ukuri sinababesha eh, nk'ibyo umutumirwa umutumire wacu yagiye gushyikiriza ntabyo na rimwe namba yuko hoba hariho eh, amategeko nk'ayo agenga abasanzwe bakora akazi nk'ako none Maze u- kubyumviriza.
none umukozi wawe se ubwo ngubwo mukorana mute M- mwarivuganiye gusa mu magambo biba ari biba amasezerano y'akazi atanditse ari ayo mwivuganiye mu magambo gusa Eh, nk'uko nabivuze sinzi ko amategeko nk'ayo ahari bivuze yuko eh, umunsi utangura gukora akazi twaraganiriye gusa tuzokora uku n'uku n'uku n'uku nta masezerano yanditse yigeze abaho ego ariko rero mba yuko nimba ikintu nk'icyo leta yacu yarashoboye kucyumvira ikagishyira no mu ngiro numva yuko ari ikintu cy'agateka ku bakozi nk'abo kubera kenshi eh, nogera ko mvuga yuko burya nka twebwe ba seruga ahanini nta kibazo dukunda guteza abakozi bacu bo mu- bo mu- bo mu nzu ahubwo ahanini eh, abo twakwita ba mabuja ba- aba- abana rugo bacu nibo ukunda gusanga ba- bagira ingorane nyinshi n'aba- n'abakora akazi nk'ako ko mu nzu Bo- ko maze rero kumva yuko bafite amategeko kumva ashobora kuba yibagengera hakingira ikibazo cyo kwibaza ati mbega ko ayo mategeko ko ayo mategeko ah- ahari hoba harabaye eh, ihimirizwa cyangwa se kwigisha abakozi bo mu nzu bose yuko bafite amategeko abagenga bose barazi ko bafite amategeko abagenga nimba icyo kintu kitakoze kugira ngo bose bamenye yuko bakingiwe hari hakwiye gu- eh, leta nkuko yacyumviriye gushyiraho eh, amahugurwa baki- bak- bakigisha cyangwa se sensibilisation bakabwira aba- abakora ubuzima ubwo bose yuko batokwama bakora amasezerano y'ibiganiro gusa atanditse kandi bakamenya yuko barenganijwe bafise amategeko abarengera Yewe.
ababuranira bakura mu Batakanwa.
ni ikintu bagomba gushikiriza ni nayo nyunganizi washaka gutanga ego ni ikintu bagomba gushikiriza hari akantu ariko wa- wakomojeho tutemeranwaho ko ba nyir'urugo abagabo bo batagirana ibibazo n'abakozi bo mu nzu ibyo ntabwo nabyemera kubera ko cyane cyane nko ku bakozi b'abakobwa bavuga yuko hari ba shebuja abakoresha b'abagabo babahohotera ibintu nabyo ngo biriho yego icyo kintu vuba irakemeranya ko cyane mugabo ufatiye muri rusange uca usanga bamwe bamwe ubarenganije ni bamwe bamwe kuko kandi sinavuga ngo ni bane na rugo bose ni bamwe bamwe kandi abagabo bakora ibyo bariho mugabo si bose ariko rero em, benshi turabye urwinshi usanga akenshi bane na rugo ariho ukunda gusanga bagira utugorane utugorane twinshi n'abakozi bo mu nzu kubera ko nk'akarorero aba- abaserugo akenshi ni gake twirirwa muhira usanga twirirwa twiruka inyuma yo kurondera icyo icyorobeshaho umuryango tugataha bwije dushika turyama dufungura turyama tuganira na- tuganira n'abo dusanzwe muhira gusa nta nta hanini nta bintu byinshi tuganira n'umukozi wo mu nzu ariko simvuze ko ari abagabo bose hariho n'abagabo bafite ingeso nk'izo yagiye gushikiriza ngaho bo nyine bakwiye kumenya yuko ari amategeko aba- akingira abo bakozi batakanwa fideli ah, mbere y'uko ngushimira ni akantu kam- ni akabazo k'amatsiko gusa ku giti cyanjye umukozi wawe wo mu nzu uramuhemba neza ego ndamuhemba neza n'ukuri ntiyidoga ariko ntabwo umujyana muri nss ngo umu- umuzigamire igi- amafaranga ya retraite amafaranga y'ubu- y'ubusaza ego natangiye mvuga yuko ibyo- ibyo ntabyo narinze vraiment ntabyo narinze ko binabaho ndabyumvisha ubwa mbere mu matwi yanjye
nuko nuko ndagushimiye cyane batakanwa nanjye ndabashimiye shimira n'umutumire wacu ugerageza ikintu kirekire atwigisha adusigiye- adusigiye mu mitima yacu arakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho nk'uko nabibasezeranije duhamagare na eri ndayihimbaze ndayihimbaze u- uraho neza Yego meze neza.
bwira umutumirwa aho uherereye Kampala Uganda.
igitekerezo cyangwa ikibazo Yego nagomba ndamu ndamu nshime kumutumirwa ku bintu numva yashikirije kandi nshime nuko nawe mategeko ahari. Mugabo nagomba nagomba inyunganizi yuko bogira bofata igihe bagira kampani yo kwigisha abo yerekeye abakore- abakozi bo mu nzu bakabaha amahugurwa kugira ngo bayamenye kandi ikindi ni uko bo barondera abashingwamanza mu gihe bazaba barenganijwe kuko kimwe umu- umukoresha wawe ashobora ku- ku- kukurenganya hama aka- agakoresha igitugu cy'ubushobozi bw'uburyo aba afite ugatuma igatuma wowe umuko- umukozi udashika ku ntego yawe naho uburana ntushike nicyo gituma navuga yuko hoba mu buryo bw'amategeko abashingamanza bubaburanira n'ubwo runani bwo- bwo- bashinze bakabanda abashingamanza baburanira murakoze eri ndayihimbaze nawe urakoze cyane yego radiyo ijwi ry'amerika mani irambona aba bantu rero babiri wabumvise
twabumvise twabumvise rwose Eh, hama twagomba kubanza kubashimira ku byiyumviro bashyikirije hanyuma duhereye kuri uyu mutumire wa nyuma aravuze ku kintu kijyanye no guhohoterwa Eh, tugitangura kuvuga twababwiye yuko katede burundi ari urunani ruhuza amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu n'amashyirahamwe y'abakoresha Eh, nagomba kubanza kubabwira yuko eh, amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu n'amashyirahamwe y'abakoresha kugira ngo ajye hamwe yagiye hamwe kubera imvo zibiri zitandukanye abo bantu bari bafite murumva ko ari abantu babiri badasa Eh, ubwa mbere abakozi bo mu nzu bari bafite ikibazo eh, bahurira ko bavuga yuko bahohoterwa eh, hariho abakora ntibahembwe eh, hageze guhembwa bashikoresha bamwe bamwe bakanyegeza ibintu eh, bakavuga yuko byibwe kugira eh, babahohotere ntibabahembe mbere bamwe bamwe bagashirwa no mu busho ntibaronke ikibaburanira eh, hariho eh, kubera kutamenya akazi gusanga bahembwa udufaranga tw'intica ntikize hariho ibibazo bikomeye eh, by'abantu birukanwa bagaca barara mu ibarabara ugasanga umukoresha agiye ruguru mu misozi akuyeyo umukozi w'umukobwa eh, akamuzana yamushikana mu gisagara hagira akantu badahuje ko agahengera saa mbiri ijoro saa tatu y'ijoro akamusohora akamwirukana kandi azi ko ataho uwo mwigeme ashobora kujya uwo mwigeme rero nta rindi herezo agaca ahabwa indaro na bagenzi be bamunyegeje mu mpangu abandi bakarana n'abanyezamu abandi bakarana n'abana bo mw'ibarabara abo bakobwa bagatwara inda batipfuza n'ibindi bibazo byinshi bagenda bahura nabyo ibyo rero byatumye eh, abakozi bo mu nzu bajya hamwe bashinga amashyirahamwe yabo kugira ngo bigwane ko baharanire agateka kabo bongere baze barashyigikirana muri utu na turiya mu bibazo bigiye biba hanyuma rero eh, nk'uko uburundi bwama amategeko yabwo avuga aho aga- aga- agateka kumwe gata- gaherera aho uburenganzira bw'umwe buherera niho ubw'ubundi butangurira abakoresha nabo eh, bari bafise ikibazo gikomeye cyane cy'uko bavuga ko bafise abakozi batarabizigirwa basiga mu nzu yamusigira amata y'umwana akamuha amazi y'amata akayanwa yamusigira eh, yamutuma ikintu cy'igihumbi akamuzanira icy'amajana atanu eh, yamusigira ibyo mu nzu agasanga byose yabiteruye yaciye atakira imodoka arigira akamwibura ukomba amazi eh, bigera no ku ntambwe imbere batangura kuza bariba abana abo nabo baca bashinga ishyirahamwe eh, mu ntumbero yo kugira ngo baze bararangiranira abakozi bigwane ko barangiranira abakozi bava hamwe bazinanye hama rero ayo mashyirahamwe yose eh, amaze kubaho akemerwa n'amategeko twabonye byo babyiza yuko eh, twogiranira amanama ariko rero mani irambona mani irambona hari hari uyu munywanyi ndayihimbaze avuga ati mukwiye kwigisha aba- abakozi bo mu nzu nyine ibyo byose bakabimenya nuko mubigisha mute rero kuko nk'uyu mukoresha nawe batakanwa nawe ntabwo yari abizi mu by'ukuri ikintu cyo kwigisha mugikoraho iki
Eh, ikintu cyo kwigisha rero nico nariko ndavuga amashyirahamwe y'abakozi n'ay'abakoresha yaciye abona ko yoja hamwe kugira ngo ashobore kwigisha batavuga ngo bamwe bahengamiye ku ruhande rumwe abakozi baticura ko abakoresha bahengamiye ku bakoresha n'abakoresha n'abakoresha baticura yuko abakozi bahengamiye ku bakozi bagenzi babo twaciye tuja hamwe rero dushiraho urunani ruhuza ayo mashyirahamwe y'abakozi n'ay'abakoresha eh, ari nabwo rero duca dukorera ko mu kwigisha inyigisho twama twacishije n'ibiganiro bitandukanye ku maradiyo twama twabicishije ku mbonesha kure eh, kenshi na kenshi turatumira n'amanama tukabasigurira eh, ariko murazi yuko igisagara ca bujumbura n'ibisagara bigize igihugu ni ibisagara bituyemo abatari bake nababwiye ko mu gisagara ca bujumbura honyene hari abakozi barenga ibihumbi ijana abakoresha nabo niko kuko Eh, rero ni ukuvuga yuko ibintu twebwe twaragitanguye kandi turiko turagikora inyigisho nabyo ko turazishisha ku maradiyo turazishisha ku mboneshakure turazishisha mu butumire butandukanye mu masengero turacishayo ubutumire eh, hama bakaza tukagira ibiganiro bihuza abakozi ibiganiro bihuza abakoresha eh, ahubwo gusa eh, mu burundi eh, abarundi bariko baridukira gusomana cyane cyane nayo ubundi ibiganiro byacu turabicisha ahatandukanye kugira ngo abantu bashobore kubitahura Eh, rero izo nyigisho barazironka Eh, mbere ntitubigisha ibyo gusa nk'abakozi turatubwira ko tutabigisha n'umwuga wabo kugira ngo uwo mwuga bawumenye hanyuma baje- baharanire uburenganzira bwabo muga nabo bariko bakora akazi kabo neza hama kwa kirya kijanye n'amategeko eh, i- igitabo mpanabyaha cy'uburundi eh, ruhande y'iryo tegeko ryoba rizoza rigenga akazi ko mu nzu cyangwa iruhande y'icyo gitabo kigenga abakozi n'akazi cyashyizemo umwuga w'abakozi bo mu nzu nagomba kubibutsa gato yuko uburundi busanzwe bufite igitabo mpanabyaha mu mategeko y'uburundi gisanzwe gihana uwo wese ahoteye uwundi arengeye uburenganzira bwiwe n'ubwo yoba ari umukoresha cyangwa akaba umukozi n'ubwo yoba ahambaye cyangwa akaba yoroshe abashingwamanza rero nagomba kubabwira yuko mu runani katete turabafise kandi iyo hagize umuntu ahohoterwa muri ubwo buryo bamuburanira ku buntu eh, ata kintu atanze ikindi gikorwa twakoze twarashinze abaserukira abandi twarashinze muri icyo gisata cy'abakozi bo mu nzu abaserukira abandi eh, ku rwego rwa komine no ku rwego rw'amakaritiye eh, abaroni babatubera ijisho kugira namba ari uhohotewe eh, babitumenyeshe hama tumufashe eh, ari mu bijyanye n'amategeko ariko twebwe kenshi dukunda kwinjira mu bijyanye n'amategeko ari uko impanuro yanse mu gihe rero kenshi ari uwo mukoresha yakoze ikintu atari cyiza ku mukozi eh, twababwiye ko hari ishami ry'abakoresha umu- abo bakoresha bagenzi babo baragenda bakamushikira bakamubwira ati turabakoresha bagenzi bawe turongoye ishami ry'abakoresha twari tuje kugira ngo tubumvikanishe n'uyu mukozi hama rero eh, bagaheza bakumvikana bitarinze guca mu manza twebwe rero tugenda gushira urubanza imbere eh, kugira dufashe uwo mukozi kwitura ubutungane ari uko uwo mukoresha eh, yanze yuko tumwumvikanisha n'uwo mukozi kandi twama tubona yuko kenshi abakoresha barabinezerererwa abakozi barabinezerererwa kenshi igituma atamanza zikunda kwanga abashingwamanza barinde kubyinjiramo iyo hagize akantu katagenda neza turabumvikanisha bakumvikana kandi bose bakabihuriza ko mbere bamwe bakabandanya gukorana abatabandanije nabo bagahembana ibintu bikagenda neza
turabasuhuje bakunzi banywanye b'ijwi ry'amerika dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera mwakoresha urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa nomero ya whatsapp ikurikira akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umutumirwa n'imana irambona richard ni umuyobozi wa katede katede ni urunani rw'amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu n'ay'abakoresha mu gifaransa bivuga collectif des associations des travailleurs domestiques et celle des employeurs du burundi kuri telefone rero turi kumwe na sef tumusime na gabriel ndikumana tumusime karame karame bwana tomasi kamirindi urakomeye uraho neza wabwira umutumirwa aho uherereye bo nk'uko bisanzwe ubwo nyine amazina nkoresha ku mbuga nyamu- ku mbuga nkoranyambaga ntara ariko nk'ubu nk'ibisanzwe turaziranye nitwa nisabwa abduru nkaba ndi mu karere ka rwamagana ni hahandi ndi nta handi Eh, mu- mu- mu- ni mu burasirazuba bw'u rwanda mu kirundi bavuga mu buseruko
mu buseruko
ni uku igitekerezo cyawe ariko uvuna amagambo
Ah, nda- ndarasa ku ntego ibyo kuko hari abakozi benshi benshi bo mu mu ngo bahohoterwa bakabura aho bajya kurega usibye ko muri iki gihe twavuga ko iterambere wenda ryaje buri umwe wese yama- yamaze kujijuka harimo abajijutse ariko hariho na ba bandi bagi- bakiyifitemo gutinya kuba yajya kurega urugero ndarutanga hari nk'aba- nk'abakozi birirwa mu rugo abakozi ndavuga abakozi bo mu rugo wenda ba nyirabuja na shebuja umwe muri bo akaba ya- yasibye akazi cyangwa se akaba ari mu gakonje dufate urugero wenda nk'u- nk'umudamu ari mu kazi shebuja yiriwe mu rugo akirirwana n'umukozi aho ngaho hari abakozi benshi bahohoterwa muri ubwo buryo iyo umukoresha yiriwe mu rugo ni uguhohotera umukozi oya ntabwo mvuze kwirwa mu rugo ntabwo mvu- ha- hari- hari igihe yirwa mu rugo gutyo nyine agahita aha- ahita abona iyo mm, okaziyo yo kuba yaboneraho kuba yagira icyamubwira sibyo nuko ubwo rero ikibazo cyawe ufite ni ikihe Nzi neza hari hari umwana w'umukobwa byabayeho oya niko hina amagambo ikibazo ufite ni ikihe kuko uh, Ikibazo umutumirwa mfite, ndi- icyo nibaza ni kuki habaho itegeko rirengera umukozi wa leta oya ntabwo ari we Ni kuki wenyine ariko hatabaho i- i- eh, ni kuki hatabaho ubwo itegeko rirengera umukozi wo mu rugo by'umwihariko kuko n'abantu Urashaka kuvuga mu bakora Rwanda akazi se?
bakavunika nta gushimwa nta ki ariko bikarangira banahohote hari n'ugukoresha yabona ukwezi kugiye kugera agafata umwanzuro wo kukwirukana yego nisabwa iryo icyo kibazo cy'itegeko urakivugira mu rwanda kubera ko umutumirwa yavuze yuko mu burundi umushinga w'itegeko ugeze ahantu hashimishije urashaka kuvuga mu rwanda ko iryo tegeko ridahari wenda ntabwo nakwinjira mu gitabo cy'amategeko kuko ntabwo mbizi nimba rihari kuko nta n'iryo ndumva bavuga ariko ntihabeho n'ubukang- n'ubukangurambaga bajye bamanuka barebe telefone ya tumusime sefu uko ya- abyandika kuri facebook ubundi ni nisabwa abdul telefone ye iracitse mutubabarire ibyo ari byo byose iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda noneho duhamagare ndikumana gabriel ndikumana sabwe uraho neza turaho turashima imana bwira umutumirwa aho uherereye mperereye mu ntara ya kayanza mu gihugu cy'u burundi muri komine ya kayanza igitekerezo cyangwa ikibazo bon ndashimye icyambere nshimiye ijwi rya amerika ku bw'iyi ngingo y'iki kiganiro yatanguje ku bijyanye n'uburenganzira bw'abakozi bato bato cyane cyane abakozi bo mu nzu Yego.
kubw'ibyo jewe ndi umwe mu basanzwe barongoye ishyirahamwe ry'abakozi bo mu nzu bita association des garçons et filles de ménage au burundi mu ntara ya kayanza iryo bita agfm rero ndi n'umwe yaritanguje muri iyi ntara yacu ya kayanza twagiye kuritanguza kubwo ibibazo twari ko turabona abak- nk'abakozi bo mu nzu twari ko turahura nabyo Ah, bijanye no gutotezwa cyane mu kazi dukora nk'uko no gufatwa nabi nk'aho umenga natwe ntituri abakozi nk'abandi hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi niho twarisinyisha mu- tubifashijwemo na nyakubahwa umushingamateka seneri nduwimana niwe yari buramatari w'iyi ntara yacu ya kayanza ku bw'ibyo rero niho twagiye gutanguza iryo shyirahamwe mu ntara ko rya- twarisinyishije muri bibiri na cumi ryari rimaze imyaka itatu rikora ntiritazwi kuko ryari ryatangiye mu ntara ya kayanza mu bihumbi bibiri n'indwi ritangujwe n'uwo bita habimana augustin yari arirongoye ku rwego rw'igihugu natwe rero tubandanirizaho ku bw'ibyo rero twebwe Ndiko- ikibazo Ndikumana.
twari dufise cyari kijyanye no gukora ntiduhembwe ndikumana hagera guhembwa sabwe ubu ngubu mufite abanyamuryango bangahe muri iryo shyirahamwe ryanyu Bon, dufise abanyamuryango barenga ku majana abiri mu gisagara co mu Kayanza ndetse mu ntara ya Kayanza.
ye hanyuma namwe muri muri katede Ego turimwo turimwo.
ye nuko nuko ubwo rero nyine ibibazo murabifatanya hanyuma mukabi- mukabibonera umuti Bon, ibibazo turavyigira hamwe nk'abanyamuryango ugize ikibazo tukacigira hamwe kuko harimwo ibibazo vyo gukubitwa, hariho abagenda guhembwa babaga umushahara bagakubitwa, hariho abaca bapfungwa ngo bivye kandi bativye ari inzira yo kugira gusa ntibahembwe bakoze, hariho abahohoterwa n'abakore- n'abakoresha babo na cane cane abakozi b'abakobwa abo bita abayaya mu rurimi rw'ikirundi no mu Rero, kinyarwanda ni uko iryo babita shyirahamwe abayaye ryacu ryari ryishinze hamwe kugira ngo turengere bwa burenganzira bw'umukozi wo mu nzu harimwo abakozi bo mu nzu abo bita ababoyi abayaya n'abazamu kuko twese twari dusangiye ikibazo kimwe mu mwuga wo gukora mu ngo z'abantu ndikumana ndagushimiye cyane rego murakoze radiyo ijwi rya amerika natwe turabashimiye nibyo koko iyi ni radiyo ijwi ry'amerika kandi ni ikiganiro murisanga nk'uko rero twatangiye tubibabwira iki kiganiro mu bagisabye harimo kana asiteri mwigeze kumva uko yabisabye noneho ubu ngubu turamufite kuri telefone nawe tumuhe ijambo kana Ego ndabumva.
ongera wibutse umutumirwa aho uherereye hanyuma uhita urasa ku ngingo Neza na neza ndi mu gisagara ca Uvira.
yego kandi uri umukozi wo mu nzu Ego.
nuko noneho rero u- uri mu basabye kwivuganira na kated turi kumwe n'umuyobozi wayo manirambona richard ngaho rero umubwire ibyo wifuzaga Ego nda- ndashimiye ijwi rya Amerika ryo rye- ryumviye akamo akamo ka benshi sinabisa nabaye umwe muri benshi babisaba. Utubazo ndamubaza dushika kuri tune.
ariko tugufi gufi Ego.
Mhm.
Nibyo ndi mujya- ndi umunyamuryango wa Katede mu Burundi.
kandi uba uvira hari hari umwaka habaye ubunyongezi bwo kwaka ku nguvu abakozi bo mu nzu amafaranga ibihumbi indwi batwemera ko bazoduha amakarata ayo makarata ntitwamenye akamaro kayo inyuma yaho uwahoze arongoye igihugu perezida nkurunziza yaravuze ko umuntu kwinjira mu ishyirahamwe atari ku nguvu none abari bamaze gutanga ayo mafaranga bazayasubizwa icyo ni ikibazo ca mbere akabazo ka kabiri Eh, biravugwa n'ibyo kuba umunyamuryango ni byiza ariko turasaba ikintu kimwe mbega katete gute njya mu buzima bw'abakozi bo mu nzu ata amasezerano katete ifitanye n'abakozi bo mu nzu umukozi wo mu rugo afitanye amasezerano n'umukoresha ubwiwe mbegaho katete iriko irakora iki ku burenganzira bw'abakozi bo mu nzu na cane cane mu bija- mu bijanye no kuvuzwa ndavuga mituweli kugira turonke mituweli telefone ya kana nayo iracitse bijya bibaho mbese murabizi ko hari igihe ikoranabuhanga naryo rigira gutya rikadutenguha ibyo ari byo byose abamfasha bagiye kongera bamushaka ariko rero hagati aho ngaho hari utubazo yari amaze kubaza manirambona wamwumvise nawe ne nagomba nongere kumushimira ku kibazo ciwe kandi ndanamutahura eh, kubera urumva ariko abaza ibibazo ari mu kindi gihugu atazi mu Burundi aho tugeze n'aho tugejeje ibikorwa ariko uvira Eh, ntabwo ari ico kure kibazo- uvira ntabwo ari kure ya, ya, ya bujumbura
yego mu urumva ntari mu gihugu cy'u Burundi kuko abarundi bose barashima hama ico kibazo ni ikibazo kigeze kuba kivugwa kiraca no ngaha ku ijwi ry'amerika hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu n'indwi urumva haheze imyaka itanu Eh, hanyuma nagombaga mubwire yuko eh, uko abivuga nuko abyiyumvira mugabo siko biri mugabo birashakira aba yiciyumviro ciwe hama yavuze ngo katede burundi imaze gukora iki twarabateguriye bikwiye abantu bamaze gushaka ku biro by'urunani katede burundi twababwiye yuko turafise abashingwamanza baburenganira abakozi mu gihe barenganijwe twababwiye yuko turafise uburaro eh, dukoresha mu gihe umukozi wo mu nzu bamwirukanye kugira ntashobore kurara mw'ibarabara nambari wa mwigeme ntashobore gutwaza inda atifuza ngo aryamane n'umuhungu ku nguvu aba afise aho arara eh, dufite ikigoro cakira abahungu n'abakobwa eh, tukabagaburira tukabafungurira ku buntu ntacyo tubasabye eh, turafise ibisata bitandukanye ibijyanye n'inyigisho zifasha abakozi bo mu nzu umwuga wabo wo gukinjika mu kubigisha kandi tukabigisha ku buntu atacyo tubasabye Eh, rero ndavuze nti ntazi aho tugeze nicyo gituma ariko aravuga ibyo hanyuma yavuzije mu kanwa nyakwigendera nyine icubahiro petero nkuru nziza eh, uwo twebwe tumuharura nk'umubyeyi wacu kuko eh, yaraduhaye ibikoresho byinshi cyane byari twigishirizaho guteka amamashini atandukanye eh, kugira ngo iryo santere gake yacu igere aho yari igeze eh, tubikesha we kubera yaraduhaye ibikoresho dukoresha cyane hanyuma rero nagomba ndamuhe umuco ndamubwire yuko eh, buriya umukuru w'igihugu n'ikindi kintu gikomeye rwose kandi arinda ashyigikira ishyirahamwe aba yarishigikiye kubera azi yuko riko rikora imigambi myiza Eh, kiriya gihe rero uriya mubyeyi wacu nyakwigendera yavuze iyo akabona turiko dukora ibintu atari byiza ntiyari gushigikira ibikorwa byacu yashigikiye Eh, rero twebwe ibikorwa turiko tubikora neza ngira nuko abisamira mu kindi gihugu atazi aho tugeze nicyo gituma biro yacu n'ubu iri efikace kandi iri kondisiyonere iriko irakora neza ariko mbere nagomba nishimira na nyene- nagomba nishimira na nyine icyubahiro umukuru w'igihugu duvise evariste ndayishimiye Aha.
Eh, kuko nawe aheruka kudufasha kugira ngo turonke imashini mudasobwa igezweho kugira ngo ibikorwa byose dukora dushobore kubyinforomatiza noneho abakozi bo mu nzu dushobore kubatunganiriza ibintu bimeze neza ariko Eh, muri rusange ariko rero bavuga yuko- imana irambona hari akabazo yabajije ngo k'amahera ibihumbi birindwi yavuze atese bazayasubizwa Eh, ibyo yavuze nibaza yuko ngira ntazi ingene amashyirahamwe atunganijwe Eh, iminsi yose ishyirahamwe mu gushingwa eh, rirashingwa hama mbere rikanavuga riti eh, mu masitati canke mu maregerema yabo rikanavuga riti umunyamuryango wese kugira abe muri uyu muryango azotanga intererano ingana uku kugira ngo iyo ntererano ishobore gukora igikorwa iki n'iki kanaka ibyo bikorwa byose rero turiko turavuga bikorwa mu ntererano z'abanywanyi bikorwa mu kwe- mu buryo abanywanyi bo nyene begeranije eh, nibwo busha bwizuka bugakora bya bikorwa aho oni nanjye ni nkuko noca ndamubaza nti mbe none umukozi wo mu nzu iyo akazi gaheze akaza mu kigo akahamara nk'indwi zibiri aharara tumugaburira arwaye tukamuvuza ayo mafaranga arayasubiza ntayo yosubiza ntayo yoshobora nk'umuntu rero yinjiye mu ishyirahamwe hama agatanga agatererano k'ibihumbi indwi bigashyira nk'akazi kiwe kagahera agacaza agafungura ukwezi kose ari ngaho ariko arigishwa ariko arafungurirwa uburara atariko araburiha murumva yuko eh, yabajije ikibazo kandi murazi ko kw'iradiyo hariho n'ababaza ibibazo kugira ngo bayobye bagenzi babo bariko barumviriza iyo radiyo oya hariho Nayo ubundi n'ababadasobanukiwe bikorwa imana irambona nibyo ibyo uvuze yego birashoboka ariko rero burya hari n'abantu baba badasobanukiwe na na kana yavuze yuko ari umunyamuryango wa katede nubwo ari uvira ariko ni umunya- ni umunyamuryango wa katede urumva rero nimba umunyamuryango atabizi mukamusobanurira ibyo ngibyo ntako bisa
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
mbibutse ko muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga turaganira ku burenganzira bw'abakozi bo mu nzu mu burundi kuri telefone dufite nyandwi abdul nyandwi we Naam.
urahura urakomeye yego ndaho ndashima bwira umutumirwa aho uri ndi mu burundi mu kayanza umwanya ni uwawe rero ariko uvuga amagambo magufi jya mu bisanzwe intererano yanjye ku icyo kibazo mu bisanzwe hoba amashyirahamwe akurikirana abo bantu amashyirahamwe ariko arahari amashyirahamwe arahari ariko benshi ntibayamenya bivaye n'uko benshi usanga bahohotewe ntibaronke aho bitura ikigira kabiri abo bantu bona bashyira hamwe kubera mu bisanzwe nabo nyine naho kenshi usanga abo bose baba babahohotera hari n'igihe nabo nyine usanga na- u- hariho amakosa bakora benshi ugasanga basize no mu mazu basanga niko ibintu- nyandwi babasize muri bagaheruka basize muri bagasanga ibintu babitwaye byose nicyo gituma Nyandwi.
hategerezwa kuba amashyirahamwe a, babatoramo Eh, ndabumva umbwiye kuri mu kayanza ni mu gisagara cyangwa ni ahandi mu ntara Eh, ni mu gisagara cya kayanza nawe uri umukozi wo mu rugo oya sindiwe mugabo kenshi icyo kibazo ibyo na- nama nkurikiranira ibiganiro nkabona n'ibibazo bagira na kenshi n'ababosi b'ibibazo bagira iyo bibwe noneho Ndabona bikurikirana.
umva nyandwi kugira ngo tu- tu- tukubite twanzura yego ndakumva ariko uri mu rusaku rwinshi ibyo ari byo byose nagira ngo nkubwire ngo uzashake ndikumana gabriel bafite ishyirahamwe aho ngaho i kayanza ry'abakozi bo mu nzu noneho nubona umukozi wo mu nzu utazi ko ribaho uzajya umugira inama urakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ibyo ari byo byose ibi by'amashyirahamwe abantu batamenya reka tubaze manirambona richard utegeka kated urunani rw'amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu n'ay'abakoresha icyo abitekerezaho manirambona ko amashyirahamwe abantu baba batayazi Eh, ngitangura nabasiguriye yuko abakozi bo mu nzu ari benshi kandi murazi yuko bamwe baguma bava mu kazi abandi bakakazamwo Eh, birashika rero ukaba umuntu ari mushasha Eh, nk'ubu mwumvise yuko hariho ishyirahamwe wahejeje kuvugaho mu kayanza avuga yuko asherukiye ishyirahamwe agefemu rijya naryo n'ishyirahamwe turongoye riri mu runani turongoye Eh, urumva nk'abo banyakayanza aho baba baramwegereye bakavugana Eh, rero twebwe ayo mashyirahamwe yose arafite amajansi mu ntara zitandukanye zigize igihugu Eh, kandi ariko arakora neza cyane Eh, nicyo gituma rero eh, nagomba kubamenyesha yuko eh, twebwe isekeza dufise icyo twihaye intumbero twihaye mu kubandanya tumenyesha abakozi n'abakoresha eh, ibijyanye n'ayo mashyirahamwe namwe abamenyesha amakuru mukabandanya mudufasha kubimenyesha eh, biciye ku maradiyo kubera iradishika kure hanyuma twizere yuko Eh, abantu mu minsi itari myinshi bose bazaba bamaze kubitahura ubundi abantu bamaze kuba kurenga ibihumbi amajana kugira batahurire ikintu kimwe kandi isekiteri cyangwa umugwi w'abakozi bo mu nzu navuge ko ari umugwi ug'umuhindurakazi mbere kenshi bagahindura n'intara baza barakoreramwo bigaca bituma rero ashitse ahantu ari mushasha eh, usanga atazi iryo shirahamwe aho rikorera bica bisaba rero ko yegera abahamaze igihe kirekire bagaca bamurangira aho iryo shirahamwe riba rikorera hanyuma hari akabazo bagiye bacishamwo eh, kavuga ngo guhohotera eh, karahara mu ruganda ntibashura kandi umuryango umwe agatukisha umuryango Eh, twebwe kuvuga yuko ibyo byoba biriho icyo tuvuga gikuru ni uko tubona yuko iyo ibyo bintu byashitse akabihohoterwa twitura inzego z'ubutungane tukitura abajejwe intwaro hama uwo muntu namba yahoteye uwo mukozi agahanwa hama arufungwa agafungwa ruhanwa mu bundi buryo agahanwa icyo nicyo gikuru gikomeye cyane hama twanasiguye ruhande y'iri tegeko leta y'u Burundi eh, iheruka gushiraho rigenga abakozi n'akazi bishasha eh, twababwiye ko uburundi busanzwe bufise igitabo c'amategeko mpana zayo twita code penale n'ico gihe rero eh, umukozi yarenganirwa akatwitura bisunga ayo mategeko hama tuzitura inzego zibijejwe hama agatunganirizwa akandi nagomba guca mvuga kwa muntu telefone yacikira eh, nuko mutahura yuko muri ibi bintu by'amashyirahamwe hari n'igihe umuntu wanyu bishika ugasanga yakoze nk'ikosa byashika rero abantu banyu bagafata ingingo yo kumukuramo iryo shirahamwe agaca agenda avuga nabi kandi yita umunyamuryango mu ntumbero yo kugira ngo icyo gikorwa agicapuze nayo ubundi abakozi n'abakoresha ngaha mu gihugu cy'uburundi turashima ibintu bimeze neza utumeze nabi natwo ari utwameze nk'utagenda neza tuzoshishikara tudukosorera hamwe hama twitura inzego z'igihugu kugira ngo zigende zifata ingingo zibereye haba ku ruhande rw'abakoresha no ku ruhande rw'abakoresha nuko twebwe tubyumva kandi niko tubitahura radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda umutumirwa manirambona richard ayobora kateda du collectif des associations des travailleurs domestiques et celle des, des employeurs du Burundi urunani rw'amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu n'ay'abakoresha ku birebana n'ikiganiro twagize cy'ibibazo n'uburenganzira bw'abakozi bo mu rugo icyo gihe umutumirwa yari twagira yezu marcel tumuhe ijambo twagira yezu we muraho neza tomasi uraho urakomeye yego turashimira imana imvura yaguye i kigali nuko nuko ngewe nzi aho uri noneho rero uvuze kuri kigali ongera ubwire umutumirwa manirambona richard aho ngaho i kigali ni hehe neza neza rishari wendi kigali mu rwanda ahazwi nka kibagabaga mu karere ka gasabo umurenge n'uwa kimironko kibagabaga neza aha munsi ku bitaro bya kibagabaga cyangwa se hafi y'ishuri rya saint ignace youth high school aho riherereye niho ndi neza neza ubwo nazi kigali azahayoboza igitekerezo cyawe rero ariko uvuna amagambo ugira vuba vuba yego murakoze igitekerezo ku ikubitiro ndagira ngo mukeze kandi mbatere ingufu mu byo batangiye barimo bari mu nzira nziza yo guha agaciro buri muntu batitaye ku murimo akora urasuzuguritse cyangwa urashiriritse icyo ni icya mbere rwose hejuru cyane ndabahaye amashyi n'amashimwe ndetse n'imana ibashyigikire hanyuma nkabasaba dore ubu ngubu gukorana muri ibi bihugu bya afurika y'iburasirazuba ni ibintu byoroshye kubera ko kiri mu muryango umwe dushaka ko eyase ubwo yatubwiye ko ari uhagarariye iryo shyirahamwe mu mategeko ubwo buryo ni umunyamategeko ntabwo ari ngombwa ari perezida regari ko ari umunyamategeko ni ukuvuga ngo buriya nk'aho bajya barahurira n'abandi bantu ako kantu mu gihe baganira bajya bagakomozaho batetse ko twebwe mu gihugu cyacu dufite ishyirahamwe rirengera aba n'aba rivuganira aba n'aba mwebwe iwanyu bimeze bityo kugira ngo tugire icyo tubigiraho cyangwa se tubagire inama y'uko mwabitangira ibyo bintu byazadufasha kuko buriya natwe urabona yavuze ku bijyanye n'ubwiteganyirize ku bintu bijyanye n'igihe umuntu uba muri ishyirahamwe adafite akazi aba afite aho aba amazu n'uburiro bariramo kandi ku bijyanye nta kindi kintu bariha icyo ni ikintu cyiza natwe dukeneye mu rwanda kugira ngo bazarebe kure barebe uburyo niba bafite n'inshuti mu rwanda bajya baravugana n'abandi bantu mu rwanda bakaba batangiza iyo asosiyasiyo turahari kubashyigikira no kubatera akamo ndetse no kubatera intege kuko natwe twahita tubitabira kandi bibaye bitarimo akajagari twabitabira kandi tukabashyigikira muri rusange urakoze cyane twagira yezu murakoze namwe mugire ibihe byiza twese nk'abitsamuye
ijwi ry'amerika ku bufatanye na furashi tivi yo mu rwanda izajya ibagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru isa kumi n'imwe n'igice no kuwa kane saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba kuri furashi tivi mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo facebook na youtube kuri radiyo yacu voa turabaranditse
ijwi ry'amerika noneho duha ijambo nyabenda simo nyabenda uraho neza amahoro amahoro uherereye he ingozi igitekerezo cyangwa ikibazo ni ikibazo uvunagura amagambo ni kimwe cyonyine ntakubaza umutumire dufate nk'umuntu agiye kubana gukora ku kazi iwawe uganda yumva akora ku kazi ko mu nzu yohita agakora yibanda kwiyandikisha muri dushyira hamwe nicyo kibazo cyane cyane icyo nuko nyabenda urakoze cyane mani irambona twagira yezu na nyabenda wabumvise rero nabumvise rwose nagomba mpere ku uyu mwene wacu ari mu gihugu cy'u rwanda hajya yavuze ndahazi u rwanda narutsembereyemo ndaruzi n'igihugu kibanyi ikintu twamusaba ni uko ko abitahura goje hamwe na bagenzi babo bahagira ishyaka nk'uko natwe twagize ishyaka hamana cyane cyane bagasigurira inzego z'igihugu zibarongoye kugira bumve yuko babereke ko akazi ko mu nzu ari akazi keza ari akazi gafite agaciro hanyuma babatahuye nabo bajya mu hamwe mu mashyirahamwe bajya hamwe mu mashyirahamwe nabo babasaba yuko bashyiraho amategeko abagenga nabyo yabivuze yabivuze ati mwagira nyine uruhe ruhare muri yase kubera ko yavuze ati ubu ngubu turi ibihugu dukorana muri yase ati twafatanya gute
nico nagomba kuvuga mbere twebwe mu ntumbero dufise turiko turategura urugendo atari kera eh, kugira ngo tuzosabe mu mige mu bushakanranyi bw'imigenderanire y'uburundi n'abandi makungu na- ni- n'ayandi makungu eh, kugira ngo dutegure urugendo ngaha mu bihugu na cane cane vya eyase eh, kugira ngo dushobore gusigura uyu mugambi kuko muri yase dusanzwe dukorera hamwe kugira ngo iterambere uburundi bushitseko eh, ku bijanye n'akazi ko mu nzu n'abakozi bagakora natangure mvuga yuko ariryo soko ry'ubundi buzi bwose kuko atawokora mu nda ataco yashyizeyo atawokora muhira hadatunganye navyo bitunganywa n'abo bakozi eh, kugira ngo ibindi bihugu duhana urubibe birabire icitegererezo cyiza ku burundi eh, haba mu nzego z'igihugu canke kw'ayo mashirahamwe y'abakozi n'abakoresha hama nabo bashobore gutunganya ako kazi neza kandi bizoshoboka kubera ko ibihugu byagiye hamwe amaleta agakorera hamwe muri eyase na twebwe tuzokorera hamwe bigende neza tuzobicisha mu nzego zibijejwe kandi bizogenda neza urwo rugendo turiko turarutegura hanyuma hariho uyu w'ingozi ingozi hariho uwitwa emanuel asanzwe aduserukira eh, yoca muraba Emmanuel bakavugana.
irindi ni irihe?
Hama, eh, yitwa majambere emanuel yego eh, abakozi b'ingozi bose baramuzi naho yobaza ati majambere emanuel aserukira abakozi bo mu nzu n'abakoresha bazoca bamubereka hanyuma eh, azoca amugira inama y'ingene vyogenda ariko twebwe yaba urondeye umukozi aciye iwacu ngo tumufashe yaba uwumurondeye biyumvikaniye abo bose turabemera igikuru ni uko tubahanura bahagendera ku rutonde rumwe kandi nababwiye yuko mu ishyirahamwe iwacu turafite n'igisata Eh, mu gihe umukozi ananiwe n'akazi umukoresha ashobora kutwitura tugahita tumurungikira ari umumetri kuziniye ari umumetri dotere cyangwa uwundi uwo ari we wese muhinga akaza kumwereka icyo kintu nyine yari kugikora kandi tukamumuhereza ku buntu atacyo tumusabye mu ntumbero yo kuba- yo gushimikira umubano mwiza gutsimbataza umubano mwiza hagati y'abakozi n'abakoresha iyo ni serivisi rero twashyizeho kugira ngo abakoresha baroranirwe n'abakozi nabone boroherwe turongeye no gutera akamo n'abarundi bariko baratwumva wowe mukoresha ukoresha umukozi hanyuma ukabona hari akantu kakubakiye atazi gutunganya neza uca wizeye witura ibiro vy'urunani katede burundi tukakurungikira umuhinga akaza kukamwigisha ku buntu kugira ngo umu- u- am- umubano mwiza utsimbatare hagati y'abakozi n'abakoresha nuko nico nobivuga hanyuma ngaca mvuga yuko ibihugu duhana urubibe byogerageza bikarahura ku burundi kuko twabitanguye buke buke mugabe igituma twashyitse ku ntambwe nuko twagiye turonka indongozi z'igihugu zibitahura kuko iyo batabitahura ngo bashyire mu mategeko natwe ntaho tuba turashika nuko rero nibyagenda uko bakabita yego yego dusubiye inyuma ye- dusubiye inyuma kuri ku itegeko twari urusaku se bigenze bite noneho dusubiye inyuma ku itegeko u- urakeka ko umukuru w'igihugu azariteraho igikumwe ryari Eh, nagomba kubabwira yuko nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi eh, na leta y'u Burundi yose eh, twebwe twaramushimiye bikomeye eh, kuko kirya gitabo kigenga amategeko kirya gitabo kigenga abakozi n'akazi yarahejeje kugitera kugikumu yarahejeje kugisinya inzego zibijejwe yaba inama nshikiranganji yaba inama nshingamateka yaba inama nkenguzamateka yaba umukuru w'igihugu cy'u Burundi ibyo byose bahejeje kubitera kugikumu ahubwo igisigaye twavuze yuko hariho amategeko mperekeza ayo mategeko mperekeza rero niyo ariko aranonosorwa naheza kunonosorwa rero itegeko rije mu ngiro atangorane n'imwe rero nicyo gituma nariko ndavuga mpanura abo mu bindi bihugu yuko borabira akaroro ku burundi kandi n'izindi nzego zirongoye igihugu zikarabira ku burundi kuri ibi bintu bijanye n'amategeko na cane cane kuri iki gisata cacu eh, c'imyuga yahora itazwi iyo bahora bita segiteri inforomere eh, kugira ngo nayo ibe imyuga izwi n'amategeko ya- ya- ya- ya- y'akazi muri rusange rero twavuga yuko itegeko nababwiye yuko mu burundi eh, ryaraciye aho ritegerezwa guca hose igitabo gishya c'amategeko cahejeje kwemezwa ubu rero eh, ayo mategeko d'application niyo ariko aranonosorwa hama niyaheza kunonosorwa itegeko ritangure gukora eh, twibaza rero yuko byose bizogenda neza kuko kandi abariko baravyiga bariko byigwa n'impande zitatu ni abaserukira abakozi abaserukira abakoresha n'inzego za leta y'u Burundi muri rusange rero nta makenga dufise ivyari bimaze gukorwa nivyo vyari bigoye gusumba ibike- gusumba ibisigaye byose bizogenda neza abakozi n'abakoresha tubemo mu mahoro hama abakozi n'abakoresha tube twibana nk'amareta muri paradizo atanga agaciro hanyuma nanone uribuka yuko twatangira twatangiranye n'umunywanyi w'ijwi ry'amerika witwa fideli batakanwa ati ndi umukoresha ariko ntabwo nari nzi ko ayo mategeko ariho none rero ubwo ngubwo muzakora gute kugira ngo ayo mategeko bayamenye ari abakoresha ari n'abakozi twebwe dusanzwe turi ko turabimenyesha mugabo turarindiriye na cyane cyane eh, kugira aya mategeko mperekeza eh, eh, amare kumvikanwa ko atangure kuja mu ngiro hama aya maradiyo nicyo amaze eh, tuzibicisha mu bimenyeshamakuru bitandukanye tuzokoresha ibiteramo bitandukanye eh, bihuza abakozi n'abakoresha tubizeye neza yuko bose bazobimenya kandi bose bazobitahura Eh, navuze icyari kigoye ni igihe leta yacu yariko itabyumva muga ko nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'uburundi evariste ndayishimiye na leta yiwe basanzwe bavyumva bakaba ari nabo bariko barafasha kugira ngo ayo mategeko aje mu ngiro eh, nta kizotuma rero abo bakozi n'abakoresha bose tutashobora kubyumva tukabitahura eh, kuko igikuru ni uko bari kubyumva none ko batahuye yuko ico gitabo kigenga amategeko abakozi bo mu nzu babayemwo ari nabo bageze rubanda nyamwinshi abantu bato bato eh, ari byiza ibyo rero bizotuma bimwe bya protection sociale bimwe byo kuzi- byo gutegekaniza akazoza abakozi ibyo kwivuza ibyo byose byoroha kandi navuze yuko burya itegeko rije rikingira umukozi mugabo rikubahiriza n'umukoresha kugira ngo akazi kiwe kagende neza ntiriza ryubahiriza umukozi gusa ritubahiriza n'umukoresha ryubahiriza umukoresha rikubahiriza umukozi rikubahiriza n'akazi hama rero ibyo byose igihugu tugahozatorera koyoko kuko eh, abo bantu iyo badatunganirijwe bahindukira kugora igihugu Mugabo Mani iyo Rambona- batunganirijwe bikagenda neza mani rambona ibintu bikagenda neza mu rishari bakozi.
mani rambona rishari uhagarariye mu mategeko urunani rw'amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu n'ay'abakoresha kated ndagushimiye cyane namwe inshuti zacu mwese mwese uko mungana murakarama Tabara, tabara, tabara, bantu bawe tabara, rengera, rengera, rengera, bantu bawe rengera. Mana, nyir'ibirema, tinginga natakama uturebane ibuwe ni neza abananiwe ubasubize minete umva amajwi menshi yabera bo mw'isi atakamba ubutitsa amanwa nijoro abantu barananiwe abandi barakomeretse yewe mana ngaho rero tabara aye tabara tabara tabara ngaho tabara tabara bantu bawe tabara ngaho rengera rengera rengera rengera rengera bantu bawe rengera tanga amahoro ku isi intambara zibeho tanga urukundo ihangana rirangire tanga agahenge kiza indwara n'ibyorezo tanga ubuzima dore benshi barashira Tabara, ngaho tabara we. Tabara, ngaho tabara. Tabara, bantu bawe tabara. Ngaho rengera, rengera, rengera, rengera, rengera, bantu bawe rengera. Abantu nibyo twarakosheje twarahindutse twarahemutse tanga imbabazi tanga umugisha abaremejwe n'inzara bahemutse tanga agakiza